dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa netiyene karekezi hano i washington mwese mbahaye ikaze ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi gifatiye ku kiganiro muri isanga mwumvise kuwa gatanu ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu diane ninahazwe mpaye ijambo muri uyu mwanya urwego rujejwe iperereza mu gihugu c'u Burundi rurapfunze abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro vy'abigenga kaduzwa amakuru y'ijwi ry'amerika rikora mu gisata c'ubuvuzi mu burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro vy'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya amerika ijana na mirongo irindwi ku kwezi ahani dufatiye kw'idolari rivunjwa ibihumbi indwi n'amajana atanu kw'isoko yo mu kinywabu abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi ry'amerika dutegura ikiganiro muri sanga cuno munsi harimwo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntiki ikize ntaco ashobora kumarira umuryango ibaze kuba wamaze imyaka irenga itanu wigira ubuganga kugira ngo utahukire aka gashahara base kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ubu ikibazo c'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradiyo bisa nk'ukwiheba ku rundi ruhande abaganga bakorera leta basanga abakorera abigenga bikigendeka umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi mu mafaranga y'amarundi ni kuvuga amadolari atagera kuri mirongo itandatu n'atanu kw'idolari rivunja ibihumbi indwi n'amajana atanu mu kwezi kwa cumi na rimwe ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu burundi sime jebu rwari rwasavye ko umuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga amajana atandatu na mirongo itanu ubusabe bw'uru runani bugezehe turabigarukako ikindi ijwi rya amerika ryarimwe dutega ikigiga ko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu burundi kubera ikibazo c'umushahara hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu burundi kubera iki kibazo hagati aho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduzwa ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga kazoza k'abaganga mu burundi ni akahe ikibazo c'umushahara wabo bemeza ko ari ntica ntikize cabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imidogo ari yose abakiri bato baracahurumbira kino gisata mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo utu tubazo ni tumwe mu two tugiye guca irya n'ino muri muri isanga ino munsi natumiyemwo melanse hakizimana ni umukuru w'urunani fnss ruhurikiyemwo amasandika n'amashirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu iri shirahamwe ryanditse urwete ryiyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri muri isanga melanse mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kikibazo murakoze mwese na mwebwe mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko idrisi kiza hari akagripe kateye ngaha anye ngira ngo ni kubera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi melasi mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nanashimye cane yuko dusangira ikiganiro na mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuva ejo naragerageje no musi nagerageje nta n'umwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro ku ijwi rya amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya y'ejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu burundi hakazogira ico mwifuza kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve co mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere melance nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ifungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ibyo bazize mwobitubwira na twebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimwo nibo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya mwaro hanyuma bakaba baraba abaganga bane muri abo batanu ni abaganga basanzwe bakorera mu bitaro medecin generaliste hanyuma twumva yuko abo baganga ivyo batubwiye twumva yuko eh, atambo zari zimwo kugira ngo ngo bafungwe kuko twumva ico bavuga ikibazo cari eh, bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kijanywe n'umushahara nabo rero niko twari twavyumvise hanyuma twebwe rero nkuru nk'abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika eh, n'abakozi mu bandi tuti ntivyoguma gutyo onye reka tugire ico tubivuze eh, dusesangure turabe eh, namba amategeko avyemera nuko atavyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije canke abo baba barabafashe eh, kugira babone yuko amategeko atariko arakurikizwa ahubwo bashira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu burundi ntahabe abantu aha abantu ubwoba ntihagire umwenegihugu ntiba- ntibamwaka uburenganzira bwo kugira ico avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho co kimwe hama ni batanu harimwo uwutwara akarere ka mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga hariko aravura vyagenze gute oya uko navyumvise kuko ntu- eh, urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo wo mu- mu karere ka mwaro mu- mu- eh, akarere bita fota eh, nuko we bamufatiye mu- i- mu- i bujumbura Eh, asanzwe umuryango wiwe usanzwe uri bujumbura usanga yari yamanutse kuraba umuryango afatirwa i bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi Eh, abajejwe iperereza eh, twumvise bav- eh, donc ab- ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca bafata ba- bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine baka- bakagenda izima yongo ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza kugeza uno munsi nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya Eh, baracari mu mirimo y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ingahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye eh, rya eh, shirahamwe ry'abaganga mejeb ratubwira yuko eh, bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kubwo basohotse vyomenyekana basohotse vyomenyekana hari agace hari agacerere karenze kuri ico kibazo A- a- a- muntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijuru ry'amerika a- impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'ayandi natwebwe twamenye ni uko bano baganga batanu badakorera gusa iba, um, badakorera a- a- abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none vyageze aho n'ukorera uwigenga ah, agira yegi- a- avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu burundi Eh, murabona ibyo ngaha mu burundi biragoye Eh, kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufise bagiye barugurura ibitaro cyane ayandi mavuriro ugaca usanga eh, mu bo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo eh, abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ivyicaro baba bafise mu gihugu ugaca usanga canke ijwi baba bafise mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku nguvu nuko rero hariho abigenga uko navyumvise eh, mu masha- mu ma- mu mafaranga ba- ba- basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari vyayatanze mugabo hariho ibindi vyavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko mwoya- ayo mafaranga mwoyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho eh, ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujamwo mu kwi- mubereye nuko twavyumvise Eh, murakoze cyane kuduha umuco eh, kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse Bon.
Mm.
uko tu- uko twavyumvise nuko bagize inama Ba- baravuga bati n'imiburi iburi umumetsa generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni zibiri Eh, insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibidi- ibiciro vyaraduze konsiritasiyo zaraduze imiti barayidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga we akora ntibiduga Eh, ni ukuvuga rero eh, muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu si muri iki gisata gusa ni muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamu usanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramwo umenga ni abakozi eh, eh, sinovuga ko ari n'abakozi ahubwo eh, ntibafashwe neza cyane ntibafashwe neza cyane reka ah, mu nkundire melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika ba- bashaka ko dusangira ah, ikiyago hari abafise ibibazo hari abafise ivyiyumviro turahera kuri ah, gaddafi goodman gaddafi ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga ego murakoze cyane uhererega gaddafi ego ndi muri kenya aho amufata nawe Mhm. aho muri kenya havugwa make muri kenya turaho turashima akazuba niko karenze Mhm.
Eh, kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazi gusira ibibazo bitandukanye harimo eh, cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kirimo nibavuga ikigo cyafatira isi yose aho- isi irimo ubwoba ariko navuga muri rusange hari ubwoba bwinshi uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara ibisata bimwe bimwe za amerika Eh, tubona ko twese biza gushyikira na cyane cyane nk'impunzi eh, nk'im- nk'impunzi ngaha aha, ah, muri kenya impunzi ziko zikazisha mu makategori atandukanye Mm.
eh, ku buryo hari impunzi zizazishobora gufashwa hakaba n'izindi zizofashwa zayabaye n'izindi zizofashwa cyane zimwe bazitanze umva izo nyungu zirafashwa ziko zigarurira ingaruka ku bantu bose zaba impunzi baba n'abenegihugu ndetse kwihangana nuko rero uno munsi eh, muri muri isangana bazaniye melance hakizimana twari urunani fnss ruhurikiyemo amasendika mu gisata c'amagara y'abantu mu burundi turayaga ku ngingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa hari hari vyinshi hari abaganga ngo batakiboneka cane wowe ico baza melance nibaza ko nawe nabikurikiranirana hagufa araza kukwishura duka kw'icambu ego Eh, ikibazo nobaza abo kwanza mumudamukizi bwa mbere ariko amahoro neza ego mwakomeye ego tura- turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi ego none abaganga bahagaritswe boba basabye ako kubuza agashahara icyo ni ikibazo cya mbere ikindi no novuga no- no- n'intererano noterera urabona uburundi buri mu kibazo cy'ubukene eh, bivanye n'iyi- n'ingingo cyangwa ibihano burimwo rero muvuga ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho ku bahaba no ku ku bakozi bose abaganga usanga bazi ibibazo biri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko uh, kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana leta igita mikoro make nayo ira- uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona adasumye inyama ada- ataguze ibintu biteye imbere cyane abantu boca canke- abo- abandi bo mu rugo ntiboca bavuga ngo bagende ku zindi ngo canke basuzure umubyeyi canke bamuge ko ahubwo bira- bira- bisaba atahure igi- ibihe barimwo nizere ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane urakoze ikindi naco leta Mm.
nikwiye Ut- usongora.
ikirarumuguherazanuvuga leta nayo Mm.
isaba igerageze ibone yuko bivanye n'impamyabushobozi abaganga bafise canke abakozi bose igena ngo bose n'abandi bakozi bafise mugaruka muri ku ku baganga kwanza kubera abaganga nibo eh, ni igisata kitoroshe cane iyo muganga ariko avura ni- n'inzigo akavura atameze neza nizeye ko na- igihugu tuhagirira ikibazo Iki- igisata c'amagara y'abantu bakwiye kukiraba kikaja mu bisata bikomeye byo kwitabwaho cane bakabishyira imbere urakoze Muri ca- make ivyo- eh, ivyo- urakoze cyane kadafi mbere ko melance aca kwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda nibo bavuga akabazo k'amatsiko U- u- aho uri ni mu ikambi ego Ah, iyi kambi yitwa gute kakuma kakuma muracari benshi abarundi Eh, bariyo mungana gute o hari aba- hari abarundi benshi cane Mm.
hari abarundi boba uko rikoresha bashika mu bihumbi mirongo ibiri gutyo Mhm. nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire tuba dushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijwi ry'amerika turakunda abagore cyane tuzoze turabumva mu biganiro Yego.
vyacu asaba Eh, ubuhoho twaranabashiriyemo. twaranabashiriyeho na whatsapp uh, channel aho dushiramo ibiganiro vyacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntitu- ntituze nanjye namaze kuyijyamo ngenda bakwikina cyane Yego.
bakunda nanjye ibintu bakunda rwose ibyo cana namaze kuyijyamo kandi ndakunda amakuru yanyu Ni- ngira amakuru ndakunda- iyo umuntu ambwiye amakuru Mm.
ndamubaza aho yabonye hehe urakoze cane ababyeyi amerika ntibabesha ntimuzamubesha kubera turabemera ntimubesha murakoze cane gadafi abo bapfasoni muri kumwe ngabo muri kakuma turabakeneye mu biganiro sawa sawa Murakoze cane.
ndababwira cyane rwose Eh, ugire ururanirwe mu vyo urimwo ego melanse utubazo twa um, i- i- hani- harimwo ivyiyumviro mugabo hariho akabazo yahereyeko iciyumviro ca kabiri kiraza kuvyara ikibazo nimutabigarukako ntaco muduge kw'ijambo Eh, murakoze eh, eh, nagira ndamushimire kadafi kuri ibi bibazo abajije byo gushaka gutahura Eh, ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye kashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko basa- bafashwe kubera boba eh, habaye inama ya simejeb hanyuma bagafundika yuko eh, umumese generaliste wese yohembwa imiliyoni zibiri na cane cane mu gisata c'abigenga hanyuma burayizamu nawe eh, bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi mirongo itanu ibyo rero hariho bamwe bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe eh, mu runani mpuzamasendika eh, yo mu gisata c'amagara y'abantu fenesesi dufise Mm.
yanavuze ati ubukene ego ati igihugu kirimo ubukene Mm.
ati n'ibihano Eh, ingorane si ubukene turimo cyangwa se ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago Eh, umumenyeshamakuru am- agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje Eh, ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye eh, ku biganiro mu kazi Eh, abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata c'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi bagutwara mugabo byaranse ntibishoboka Eh, n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko eh, umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika simejeb mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemwo kuko nta n'ico yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icabo bantu bafungiwe kuko ico tuzi ni uko eh, kugeza uno munsi ico bafungiwe ata mategeko vyakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku vy'isi remwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu u- abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba ama- agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yama ihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yama iganira ico nico kibuze ico nico kibuze uriko uraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga hariho abariko baridoga bavuga ngo eh, ngo abakora mu gisata c'amagara y'abantu ngo abakora mu gisata c'ukwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire na kare igihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ivyo bice rero biba bihari babi- babiganire tuvugane tuti vyogenda uku n'uku n'uku turavye kw'itunga rihari Murakoze ico rero cane, kiracabuze cane Ego.
ico kintu batacumvise urumva n'ingorane murakoze cyane rwose melanse nsubire ku mirongo ya telefone nakira innocent ariko ndasaba na selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise selemani ndahera kuri innocent innocent ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri sanga ko ndabumva cyane uherere ga innocent ngaha mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha Mhm. akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance Hakizimana n'umukuru runani uh, FNSS rurikiyemo amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi Mm, tugwita feneses sa Eh, twumvise FNSS FNSS, ego Mm, feneses eh, murakoze ku ego Mhm. duga kwijambo Innocent nimba aye, abaganga barakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusha- dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntiboca bavuga nabo ngo biyadukiza ngo ngo basabe umushahara ngo banganye na bariya nabo mumaze kuraba n'ahantu hahagaze n'igihugu ingene cifashe hama bakaja hamwe bagasaba ako gashahara kubera agashahara abaganga bahembwa mu burundi ni, ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunzwe nibarabe nyene bafungurwe babagire igongwe hama sendika y'abaganga icija hamwe itorere ico kibazo kuko duherereye kuraba hano mu burundi ico kibazo c'abaganga n'umushahara wabo eh, bahembwa umushahara muto eh, ugereranije kuraba nabo bigenga eh, no no mu bindi bihugu Eh, barakwiye kuja hamwe rero sendika y'abaganga bige ico kibazo hama barabe n'ingene bokoza bagenzi babo kuko ngaha mu burundi ntibotera yegeregera ari aba- ari- ari Urakoze.
abaganga batatu Mhm. Yego, urako- bashaka kongoza kandi bose mm.
bari muri sendika imwe batabigiye inama umva rero barabe baca inama babakure hama rero babone gusaba ako kantu bashaka si abaganga gusa hariho n'abigisha bose urakoze innocent bariteka yuko Yego.
eh, agashahara kabo ari gako hama leta nayo ibone gukemura ico kibazo ugira umunsi mwiza sivyo yego namwe mwakoze kuduhamagara kuco rya mbere ego melance munkundire muraza kugira ico muvuze ku vyo innocent avuze mugabo mbanze nakire na, na selemani kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibiri ico icarimwe kimburu ikaze ku ijuru ry'amerika ego ego- ego makoze njyewe tuvugana amagazi ku mugwa mukuru w'intara ya muhinga Mhm.
Iki- intererano mfise ni uko mu by'ukuri ugiye kuraba a- a- aho igihugu ingene igihugu kimeze Mm.
abo baganga ntibari kuba ngombwa yuko bos- bosaba uyu mushahara kandi bafise aho batwarirwa Mm.
bafise aho batwarirwa mu mace bafite aho batwarirwa bi aho aho- aho batwarirwa Nti- ntibitaba ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu tubakira igihugu tubakira igihugu kita- kita- kitafise amategeko kuko barize kuko barize bisaba yuko abo baganga nyene bavuga ati baja muri iyo sendika ibarongoye erega murabe murabe agashahara kuri leta batwongeze umushahara kuko nibaca bafata umushahara umushahara uhembwa mu mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri leta zunze ubumwe za Amerika vraiment sivyo nabo ko barigenza nabi ntavuze leta zunze ubumwe za amerika A- ako n'akarorero ako n'akarorero ndiko ndaguha eh, kuko kuko amafaranga u- u- umuganga akorera Tanzania mu mu gihugu kibanyi igihugu kibanyi cya Tanzania niyo mafaranga ahembwa mu mu gihugu cy'u Burundi urakoze cane ego ugira umunsi Eh, mwiza namwe ngaho imuyinga uturamukiriza abanyamuyinga Eh, abanyamwinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo urakoze Muyinga ni nyabagendwa intara ya Muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza sawa murakoze watu wese ego melance uh, ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa innocent na kwa kimburu mu- mubishurire rimwe ego murakoze ego eh, indosa yatanguye aravuga ati abaganga barakwiye kuja hamwe eh, bagasaba ibishoboka Eh, jeff nibaza rero yuko eh, batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishirahamwe ry'aba- ry'ama- rya- mu- mu- ico twita sendika bahurikiye mw'isendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze Eh, harya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita remetse hajya igisata c'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi w'aba bafunzwe iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramwo canke amashirahamwe usanga ahuri- ahuriramwo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barapfundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntibiha umushahara ku nguvu nico gituma hariho inzego hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu ma- mu- mu- mu- mu bisata byo mu gisata c'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afise ikibazo niyo abicisha ubu afite ikibazo niyo bicisha nk'abo rero bavuga bati aba bantu bariko eh, baratuvogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi ijejwe ibiganiro bakaganira murabona ababwiye mu gifata c'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi turafite igani- ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafunzwe rero bati yofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba dusaba ko bofungurwa hanyuma baganire ku bijanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajanye no kuvura uwutakazi ntakazi muga uwukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza aramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga ni ibintu bisanzwe uwo muntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda uwaraye inzara biragoye rero ko azoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye eh, ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babi- ba- babironke neza murakoze cyane selemani Mm.
Eh, selemani yavuze ati ati uko igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe aho turabye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka inzu canke irenga imiliyoni zibiri aho twavuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho twumvise yuko hariho inzego bishobora gucamwo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu ukuntu ukuntu ukuntu ukuntu mu gihe rero eh, ababa barongoye mwene ivyo bitaro baba bumva ico ari co ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho si ukubera ngo ubu eh, ba- ba- ba- babafunze ico kibazo kizoca gihera eka ahubwo kizana icuka kibi kigatuma n'abasigaye bavura nabi murakoze ntitumva rero yuko bofata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko bara- ba- ba- eh, baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ibyo bigiye Mm, nsubiye Nuko rero gato.
Selemani ico nobubwira ego nsubiye ga- ingorane zishikiye mugenzawe serema ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere y'uko uvuga uti mbona yuko byogenda uku n'uku n'uku n'uku umushahara rero bahembwe ni umushahara muto cyane uravye ibindi bihugu ukuntu bahemba ni naco bituma navuze nti navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa bavuga tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cacu na kare nta munyamahanga azoza kugitwubakira mgarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo y- y'uko ngo um, dr aimable Nda- eh, ndabereye atwara si- simejebe ni ni urunani rw'abaganga ba, eh, ba- bita abageneraliste mu burundi nawe atawuzi irengero Ni ryiwe sendika ni sendika ni- ni ihuriro ni ihuriro ni sendika y'abaganga ni- twovuga ko ari sendika y'abaganga runani ni ukuvuga yuko haba hahuriramwo amasendika menshi Eh, nu- eh, a- a- amakuru y'uko nawe nyene atawuzi irengero ryiwe vyoba ari vyo canke ni ya makuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi rimwe na rimwe baca bashiramwo ntituraronka neza ubuduha inkuru mugabo na twebwe twabyumvise twabyumvise biciye ku rubuga ngurukanabumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije eh, ntitwigeze turonka ubu- ubu- ubitubwira neza kandi ico tu- eh, mugabo ikihari ni uko eh, twanashitse aho asanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefone yiwe yose yarazimije Eh, bishobora gushika rero nawe nyine ko ashobora kuba yafashwe eh, kuko ntitubona icari guca gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi Ni- nihagira ico mumenya ku makuru mashasha y'uko aho yoba aherereye n'uko vyoba vyifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi ry'amerika tuze kubabwira aho bizoba bigeze turamushimiye mugenzi wacu diane ntininahazwe n'umutumire we w'uyu munsi ndetse namwe mwese mwatelefonnye mutanga ibibazo n'ibitekerezo kuri iki kibazo namwe nshuti mwatwumvise nongeye kubashimira ngira nti murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi ry'amerika